dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi nsuhuje abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo yacu yongeye gusubira ku kibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko dusangira ijambo iracyari ku kibazo kigiye kumara imyaka isaga itanu gitangiye kumvikana ariko ntikirabonerwa umuti ni ikibazo cy'abatuye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ingingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kuriza abatari bake yo kwarika hirya no hino mu gihugu mu mujyi wa kigali amajyaruguru amajyepfo uburengerazuba n'ahandi abaturage bakunze kumvikana bavuga ko ubutegetsi butubahiriza amategeko uko yagenwe ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere tugarutse ku kibazo cya nyarutarama gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ku miryango isaga igihumbi magana ane umujyi wa kigali watangiye uvuga ko bagomba kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange nyuma yo kutabyumva kimwe bagana inkiko imanza zitangiye umujyi wahinduye imvugo uvuga ko uri kwimura abaturage kuko batuye mu kajagari urabahatira kwimukira mu mazu yubatswe mu busanza ku kicukiro imanza zabo zaciwemo ibice izagombye gusomwa ni ururimi imiryango makumyabiri n'ibiri n'ururimi imiryango mirongo irindwi n'ine zikunze gusubikwa bya hato na hato ku mpamvu zitandukanye ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu urubanza rw'imiryango makumyabiri n'ibiri rwagombaga gufatwaho icyemezo ariko haza kugaragara ibaruwa yanditswe n'umujyi wa kigali usaba gusubira mu buhuza ni ibaruwa nsaba mugenzi wanjye temisitokire mutijima dukorana hano ku ijwi rya amerika akayibasomera ibaruwa y'umujyi wa kigali yo ku itariki ya makumyabiri na zirindwi y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri ifite impamvu igira iti gusaba gukomeza ubuhuza bwana perezida dushingiye ku ibaruwa twandikiwe n'ababuranyi bwana twagereyezu felix na uwamahoro clementine baburana n'umujyi wa kigali ku bijyanye n'ingurane ku mitungo yabo iherereye mu karere ka gasabo umurenge wa remera akagari ka nyarutarama bifuza ko umujyi wa kigali wabaha inzu ikwiye umuryango wabo dushingiye ko hari abandi baburanyi bagitegerejwe bashobora kuba bagira ibyifuzo bageza ku buyobozi bw'umujyi wa kigali bijyanye n'inzu bashaka bityo bakareka imanza bagahitamo inzira yo gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane byari byatangiye nk'uko bigaragara mu nyandiko iri ku mugereka ni muri urwo rwego tubasaba ko urukiko rwatwemerera gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane turabashimiye mugire amahoro ingaruka kuri iyi baruwa yateye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge gufata icyemezo cyo gupfundura bundi bushya urubanza nyamara umuturage umujyi wa kigali uvuga ko yawandikiye ntiyari mu itsinda ryagombaga gusomerwa amakuru ijwi rya amerika ryamenye felix twagira yezu n'umugore we clementine w'amahoro bavuga ko umujyi wa kigali wakoresheje inzego z'ibanze zibabeshya ko zigiye kubaha inzu batagenewe bwana twagira yezu nawe ese yandikira urukiko ibaruwa ivuguruza umujyi wa kigali nayo murayumva mu ijwi rya mutijima ibaruwa ya Twagirayezu Felix ubarizwa mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri yandikiye perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ifite impamvu igira iti gutesha agaciro inyandiko yo kuwa makumyabiri na zirindwi y'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri mwandikiwe n'umujyi wa Kigali ku birebana n'urubanza RAD zeru zeru ijana na mirongo itatu na gatandatu akarongo ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri akarongo teje akarongo nije ruhurijwe muri rad zeru zeru zeru mirongo itatu n'umunani akarongo ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe akarongo tejeyi akarongo nije nyakubahwa perezida mbandikiye ibaruwa ngira ngo mbasabe ko ubusabe bw'umujyi wa kigali wabandikiye ibaruwa ubabwira ko nkeneye ubuhuza mutayiha agaciro kuko ntabwo nigeze nsaba ubuhuza nk'uko babivuga ahubwo ni akagambane nakorewe na bamwe mu bayobozi b'imidugudu bafatanyije n'ubuyobozi bw'akagari bwakiriye ibaruwa umujyi wa kigali uyigira urwitwazo rw'ubuhuza nkaba nifuza ko urubanza rwanjye rwazasomwa nk'uko mwabiteguye nta gihindutse kimwe na bagenzi banjye nkaba namaganiye kuri cyiswe gusaba inzu nini ngo y'ibyumba bitatu na saro niyo mpamvu mbandikiye mbasaba kudaha agaciro ubusabe bw'umujyi wa kigali umunyamategeko wanjye metere gumuyisabe augustin niwe wamburaniye ibyo nsaba byose bikubiye mu mwanzuro yashyikirije urukiko nyuma y'uko urubanza rupfundikirwa nta kindi nari kurenzaho ahubwo ntegereje isomwa ry'urubanza ryo kuwa makumyabiri na zirindwi y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri murakoze mugire amahoro ijwi rya amerika imaze kwitegereza no gusesengura ibigaragara ku mpande zombi yashatse twagira yezu uvuga ko yagambaniwe n'inzego z'ibanze ko ashaka inzu nabanje kumubaza uko yasinye inyandiko imuhesha inzu kandi atayemera ntabwo natekereje bwa kabiri ngo ntekereze ko hari amasezerano nagiranye n'umwunganizi wanjye nabashije kurengaho kandi nkayarengaho ntagiye kumugisha inama uko kuntu nabitekereje niriwe mu mutima wanjye ndatekanye biba ngombwa ko hakurikiyeho undi munsi wa kabiri ndagenda njya kumushaka ushaka umwunganizi yego ndamubwira ninjye naguye mu mutego ndamutekerereza mwerekana rwa rupapuro bampaye arambwira uti ibi bintu kuki babisinyeho utabanje kumbaza ndamubwira nti niwo mutego nyine naguyemo niwo nje kukubwira nawuguyemo ariko nkugwamo bitanturutseho urabizi umuntu habaho gukora neza no guhemuka ariko nubwo nahemutse burya iyo wahemutse habaho kujya gusaba imbabazi no gutakamba ubwo rero byabaye ngombwa ko nza gusanga nahemukiye abandi bantu turi kumwe muri timu imwe byabaye ngombwa ko yanyandiko njya kwitesha agaciro ku mujyi wa kigali nza kureba nsanga ko ntabwo nari kujya ku buyobozi bw'akagari ngo njye gusabayo inzu kandi mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko ahubwo njye nahageze natewe ubwoba kare ikaratasi nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa kigali kashe iteyeho iteyeho kashe y'akagari ntabwo ngewe nari kujya gusaba inzu ku kagari nkaho ntazi ku mujyi wa kigali kuko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegurarubanza tariki cumi n'eshatu z'ukwa gatandatu yo gutandukana yego mu ibaruwa wandikiye urukiko urarusaba ko rutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa kigali uravugamo icyiswe akagambana ako kagambane kakozwe gate kagenze gate ngewe icyaje kungaragariza ko ari akagambane ni uko nyuma y'uko ndangije gukora ibyo bintu byabaye ngombwa ko nza gusanga hashize iminsi itatu bya bintu byahise bitangira gutambuka ku nkuru nkoranyambaga ku bantu ndi kumwe nabo mu mategeko biza kuba ngombwa ko bose bavuga uti kuki badukoreye ikintu nka kiriya akagambane uravuga ko kagukorewe kagukorerwa mu nzego z'ibanze niko ndi kuvuga yego n'ubundi ni mu nzego z'ibanze kuko umukuru w'umudugudu yaje kuntora mu rugo antora mu rugo anyumvisha ko iyo nzu poromosiyo yayo ari ngewe yumva agomba kuyiha ngo kubw'umubano dufitanye nyuma rero byaje kunzamo ko ari kungirira neza ahubwo byabaye ngombwa ko ari ukumpemukira umukuru w'umudugudu arabizi neza ko ugiye gutandukana n'umugore wawe arabizi hari n'impapuro mfite yanditsemo ko bwa raporo yajyaga nkorera kuko ntabwo wagira igihe cyo gutandukana n'umudamu muri divorce utanyuze mu nzego z'ibanze mfite n'urupapuro rwo kwa noteri ibyo byose mukuru w'umudugudu arabizi kuko n'umudamu w'iwanjye tubana mu rupangu rumwe ariko ntabwo tubana mu nzima we yanyumvishaga ko ngo ari ngewe nshuti ye nkaho nta bandi afite bumvikana kandi ngo ko azi neza ko nanjye ndi mu manza ubwo byabaye ngombwa ko ari ngewe abanza kunyuraho asanga ni ngewe agomba guhita mbibwira nkabyemera kandi koko narabyemeye inyungu yarakurikiyemo sinzi izo arizo niba ari inyungu ziwe niba ari mu rwego rwo kubahiriza gahunda z'umujyi wa kigali wenda bari bamushyizemo ntabwo mbizi nyuma yo kwandika ibaruwa ivuguruza umujyi wa kigali ntabwo bufite ubwoba ndabufite ntabwo bwabura cyane cyane ko ngewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye wo kugira ngo njye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya baca umugani mu kinyarwanda ngo gupfa none wapfa ejo kugeza iyi saha ubungubu ntabwo ndi mu rugo kubw'uko iyo baruwa ngewe naje kugaragara neza ni nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza kuko kuva icyo gihe kugeza iyi saha ntabwo iyo nzu nari nayeretswe nkanjye ku bwanjye iyo nza kuba nshaka iyo nzu nari kujya kuyaka umujyi wa kigali ntabwo nari kujya kuyaka akagari ntabwo akagari gatanga inzu cyane cyane ko nakashe iteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari yaza kuba ari njye wanditse iriya baruwa ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu byose nari kubyandikisha mashini ni muri urwo rwego ngewe bangejeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare ubwo byabaye ngombwa ko umutego bari bateze nyine nawuguyemo ariko nyuma yo kuwugwamo nasabaga iki kurenganurwa ntesha agaciro ibyo bari bari kuntegeka gukora nterwa ubwoba wizeye ko ubusabe bwawe buzakirwa ukabona ubutabera ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite umutekano ndi kuwubuzwa n'umutungo nashatse uwo mutungo nywushaka nawushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nta kredi nigeze naka ngo kugeza iyi saha ndi kwihisha ku bwa kredi wenda bagiye kunteshereza umutungo wanjye agaciro niba ubutabera ari ukurenganura nanjye bundenganure muze ukurikije igihe iki kibazo cyanyu kimaze ibyagiye bikibamo urabizi kundusha nk'umuntu bibamo ariko ku kuba n'ubu ngubu mukigaragaza ko harimo ibibazo bidasobanutse urabona amaherezo y'ibi bintu ari ayahe amaherezo y'ibi bintu perezida wa repubulika we aratubwira ngo umuturage ku isonga twakagombyeho bwo guhabwa agaciro ku mitungo yacu niba bumva ko hari ahantu batahadushaka turemera kwimuka ntabwo tubyanga nibaduhe icyo tubasaba tugende tujye gutura aho twifuza niba bari kureba bakabona ko ibihari bitahabereye ntibahatuvane ariko bahatuvane twishimye ntibahatuvane tubabaye tujye gutura ahandi twumva twishimiye ufite imyaka ingahe muze Eh, kugeza iyi sange mfite imyaka mirongo ine n'umunani urumva imyaka yanjye iri kwerekera mu zabukuru niba ndi kwerekera mu basaza bigaragare neza ko ejo cyangwa ejo bundi wo kugira ngo nzabe igisubizo kuri leta ahubwo nzaba ikibazo kuri leta mbitewe n'abakomeza bansiragiza kuko nk'ubu ngubu ndi kugenda ndara amajoro hanze ntabwo ubuzima bwanjye buri kujya imbere ahubwo buri gusubira inyuma kubw'iki kubwo kugenda nihishahisha nk'uwibye nk'uwagize ikindi kintu nkora nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose ngewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanjye none se nubakiye iki niba narubatse barateganyaga kumpa inzu iyo nzu ko ntayihawe mbere ntaragira iyo mfite kugeza iyi saha ntabwo uzansangana amafaranga magana atanu ngo ubwire ngo mbwire ngo ugiye kumpa ibihumbi bitanu ahubwo wakagombye kumpa bya bitanu na ya magana atanu ntayo mfite
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ikibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange turi ku kibazo cya nyarutarama mu mujyi wa kigali kuri mikoro muracyumva ehe bagira ubusa umwanzuro w'urukiko wo gupfundura bundi bushya urubanza ntiwaguye neza abagombaga gusomerwa duhere kuri bwana jean rodiye shikama ku bwanjye ngewe ikintu cyabaye nacyita ko ari sikandari rushobora gupfundurwa n'ibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanyi muri rwo aza kubisaba koko ariko mu by'ukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yari agenewe ibyo bintu bikaza bikafekita urubanza rwacu bikarugiraho ingaruka kandi mu by'ukuri uwo muntu atari umuburanyi ariko atuye hano ikangondo bakunda kwita z'abanyahe E, atuye muri kibiraro ya mbere gusa amakuru mfite nawe ashobora kuba ari umuburanyi mu cyiciro cya kabiri mu rundi rubanza bahurijwemo ari abaturage mirongo irindwi na bane ariko iby'umuburanyi mu rubanza rumwe sinzi ko byagira ingaruka ku rundi rubanza urubanza rwacu urabizi ubushize ko twabanje kujya mu buza turi abaturage makumyabiri n'umunani batandatu baza kumvikana n'umujyi wa kigali makumyabiri na babiri dusubira mu, mu rukiko ubu ngubu twari dutegereje isomwa ry'urubanza none byagaragaye ko hari umuntu waje ava ahandi aza gusubikisha urubanza rwacu turi kwibaza rero ukuntu umuntu utari umuburanyi mu rubanza ashobora kugira ingaruka mu rubanza rw'umuntu umwe cyangwa urundi we atari umuburanyi muri rwo umujyi wa kigali mu mabaruwa nabonye wandikiye urukiko uravuga ko hashoboka kuvuka n'abandi bashobora kuza nk'uwo nguwo wasabye byose uburenganzira bwabo nibyo umujyi wa kigali niba utegereje abo baturage nubategereze ni uburenganzira bw'umujyi ni uburenganzira bw'ababisaba ariko mu by'ukuri ibyifuzo by'abo baturage ntabwo bigomba kugira ingaruka ku byifuzo by'abandi baturage bari mu rubanza ariko ubu turi kwibaza ukuntu tuzajya mu rubanza tugahagarara hariya hakaza umuntu utarabaye umuburanyi mu rubanza akaza kuvuga ngo ngende gusaba kujya mu buhuza n'umujyi wa kigali atari umuburanyi mu rubanza rwacu icyo kintu cyatuyobeye mbese kiri kugaragaza imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa kigali mu rwego rwo kuguma badindiza urubanza ngo rudasoma ku kuba mufite imanza zitandukanye ariko ikirego gisa ntabwo utekereza ko ariyo mpamvu wenda urukiko rwafashe iyo ngingo
kuba ibyo turegera bisa nta n'ubwo bisa nk'ubu nkangendega nsaba gusubizwa uburenganzira ku mutungo wanjye hari abandi barega basaba guhabwa indishyi ikwiye wenda y'inzu ariko ikwiye hari abandi barega bashaka indishyi mu mafaranga urumva ibyifuzo byacu biratandukanye ko bishoboka ko umujyi wa kigali ushobora kuba watera indi ntambwe ugasaba gusubira mu buhuza murayumva muti iyo ngingo umujyi wa kigali ntabwo ushobora gutera intambwe ahubwo wayiteye urasaba gusubira mu buhuza ariko wabisabye ushingiye ku bintu bidasobanutse umujyi wa kigali wagombaga kubanza kwegera bariya baburanyi makumyabiri na babiri bahurijwe muri ruriya rubanza rwagombaga gusomwa uyu munsi ukabasaba ko basubira mu biganiro wenda ubagaragariza ko mu byo baganiriyeho mbere hari ibyo biyunguyeho cyangwa hari ibyo bashaka gukosora ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abe ari we bifashisha basaba urukiko gusubira mu biganiro ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwemo ubushize nta kintu gifatika twagezeho ngewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite inomero zanjye za telefone aho ntuye ko bahazi bakaza bakambwira bati ku giti cyanjye bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza abashobora kuba bumva ibi biganiro byanyu byarasakuje kenshi mu maradiyo n'amateleviziyo bashobora kwibaza amaherezo azaba yayo amaherezo y'inzira ni mu nzu uko byagenda kose nta kitagira iherezo twebwe twagannye ubutabera amaherezo ni umucamanza gufata umwanzuro umujyi wa kigali niba ushaka ko amaherezo yaba nta manza zibaye wagomba kutwegera mbere y'uko isomwa ry'urubanza rigera tukagira ibyo twumvikanaho tukabwira umucamanza ko twumvikanye n'uwo twaburanaga ibyo bintu birashoboka urubanza rugasibwa ariko ibi bintu bya tekinike byo kuguma urubanza rutinzwa rutinzwa njye nanatunguwe no kubona habayeho imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa kigali noneho umucamanza akanafata icyemezo atabanje gusoma natwe ibaruwa twamwandikiye ngo asesengure noneho ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza mbese byandiye umutwe nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka irindwi kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mpora mvuga nyuma ya shikama twumve na madame ivone witishi kongera gusubiramo ku bana ntabwo byatworohera ntabwo twanabyemera kuko buri wese aba afite umutungo we akurikiranaho afite icyo aregera buri wese aragera ku giti cye numva umuntu umwe atari byatuma afata umwanzuro wo kuba wahagarika uburenganzira bwa buri umwe umwe murabyifatamo mutero niba urukiko rwanzuye gutyo ngewe uko mbyumva ubutabera bwo numva n'ubundi nta kirimo kudufasha aho kugira ngo wumve akababaro ka buri wese nta twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha muri ino minsi imeze nabi ubukene bumeze nabi rwose n'ubundi ntacyo ubutabera butumariye sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abantu twemera nk'abanyamakuru twemera mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byagenda kuko ntabwo twakongera kubana ntabwo byaba byoroshye ko hari amakuru ko umujyi wa kigali wari wasabye ubuhuza iyo ngingo y'ubuhuza murayumva muteyoyo ibaye igarutse ubuhuza bwo n'ubundi ntacyo twavanyemo twabonye ari ugutinza abantu batudindiza ntabwo nibaza ko twakongera kwemera ubuhuza ikibazo nabajije na mugenzi wawe ukurikije iki kibazo cyanyu ukuntu cyagiye gisakuza amaherezo azaba yayo amaherezo sinzi nta butabera dufite niba tuzasubira yenda mu bibanza twasenyewemo tukongera tukubakamo bushyashya bikemera cyangwa bakaduha tukagurisha ibibanza byacu ubufasha bw'ubutabera ndabona nta kintu kirimo kuvamo ntabwo mbizi ko nabyo bibusitani bidashoboka nkurikije uko umujyi wa kigali waburanye ubwo nyine sinzi ni ukumva ko umuntu yambuwe nyine bikamera ko byambuwe kuko kuvuga ngo kujya mu mazu yo rwose ntabwo tuzajyamo kuko turajyamo tuba twaragiyemo cyangwa ntabwo tuba tugejeje igihe tutarajyamo kuko nta buzima buriyo ntaki ubona n'ubundi ntaho byaba bitaniye no gukomeza gusembera tukavukira ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umujyi
umunyamategeko inosandi ho ku bwayo yunganira nko ku kigero kiri hejuru ya mirongo inani ku ijana abarega umujyi wa kigali muri izi manza isesengura rye ku cyemezo cy'urukiko rigusha ku burangare bw'abacamanza uriya rero n'urukiko rwashingiyeho ruvuga yuko ngo ngo urubanza ruzapfundurwa ruzapfundurwa humvwe nde ntabwo ari umuburanyi ntabwo ari mu- mu- umuburanyi muri ruriya rubanza nimero gatatu ni umuburanyi muri mu rubanza nimero mirongo itatu n'umunani umuntu akibaza ati ni gute umuntu udafite inyungu na nkeya mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari nk'umuburanyi ni ikibazo bishatse kuvuga ko nubwo bashyizeho iriya reuveritire cyangwa se kongera gupfundura urubanza yego harimo ikibazo kijyanye na porosedire aba baburanyi baburana bashaka bose nta n'umwe uzitaba ibyo bashaka bazabyihorera kwitaba urukiko rubura icyo rukora ibaruwa bashingiyeho y'umujyi wa kigali n'ubusabe bw'umujyi wa kigali bushingiye ku busabe ubw'undi muntu atari mu rubanza kandi mu by'ukuri ni ukuvuga ngo urubanza ruramutse rupfunduwe urukiko rusanzwe rugomba kumva umuburanyi ababuranyi bombi kavuga ati "Ii, ababuranyi bombi wa wundi asaba ngo kongererwa ubunini bw'inzu n'umujyi wa kigali aho bonyine bazabarwa si buri muturage uwo ari we wese tukavuga tuti rero iriya nicyo bita reuveritire aneya ni ukuvuga ngo ni reuveritire idafite ikintu na busa izaza ije kungura mu rubanza iriya baruwa se mwandikiye urukiko musaba gutesha agaciro icyifuzo cy'umujyi wa kigali igihe itahabwa agaciro muzakurikizaho iki ndumva ngewe muri ruriya rubanza hari abantu mpagarariye n'abo nunganira yego buri muntu wese nagerageje kumva aho ahagaze ntabwo mpatangaza ariko icyo nenda kugaragaza ni uko ngiye kwandika iriya baruwa ni uko nari nzi uruhande buri muburanyi yaba uwo nunganira yaba n'uwo mpagarariya ahagazeho ni ukuvuga ngo iki gikundi cya mbere ku bw'amahirwe cyabanje gu- ku- kujya mu cyo bita ubuhuza ubuhuza burananirana tugaruka kuburana urubanza mu mizi ubuhuza bashaka mu rubanza nimero ya gatatu ntaburiho niyo mpamvu twaburanye uriya wasabye ari wo mujyi wa kigali ko ngo uru- ngo urubanza rwaba ruhagaze cyangwa ngo rwahabwa ngo reuveritire mpamye neza yuko ni icyifuzo cye yishyize mu rubanza rutari rwo yagomba kugishyira mu rubanza nimero mirongo itatu n'umunani radi amazeru atatu nimero mi- mirongo itatu n'umunani kuko niba uriya ari ari umuburanyi ni uwasabye cyangwa ni umujyi wa kigali ahubwo wabikoze mu mujyi wabisabye mu mujyi wa kigali wabisabye hariya rero ndabonamo ibintu bibiri ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari eh, banze icyemezo kitari gikwiye kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu nguyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa kigali baburana baburana muri uru rubanza bakazabana nabo bakora reuveritire baza kubaza wa muturage kandi bakanaperesiza mu cyemezo cya reuveritire cyangwa se cyo kongera gupfundura urubanza bagapfundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa kuko mu ibaruwa ni eh, nagaragaje ko buri muntu wese nubwo ari itsinda nubwo ari urubanza rubumbiye hamwe itsinda ry'izindi manza hari urubanza umuntu abarizwamo rwe yaregeye urukiko anakanutangamo n'igarama rye nirwo rugomba gupfundurwa kandi muri reuveritire ni ukuvuga ngo hagomba gukorwa n'icyemezo kigaragaza muri reuveritire ni iki tuzaburanaho nakubazaga nti nkurikije igihe mumaze iminsi musirisimba kuri iki kibazo nk'umunyamategeko urabona amaherezo azaba yayo amaherezo aragoye igihe cyose amategeko atari kubahirizwa no kuba wamenya ngo ibizayavamo nabyo biragoye rubanda rukazasigara he rubanda se amategeko iyo atubahirijwe buri gihe habaho ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu ni ukuvuga uko biri kose hazavuka impaka hazavuka amakimbirane hagati ya leta n'umuturage cyane ko icyemezo kugeza aka kanya umujyi wa kigali uhagazeho nyumve neza gukomeza gushaka kwimura bariya abaturage nta mategeko ari kubahirizwa ni igikorwa kibangamiye ingingo ya mirongo ine n'icyenda y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu wese n'inzego za leta zirimo byumvikane neza hategetswe kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko n'iri tegeko nshinga riteganya ko umutungo w'umuntu yaba uwe bwite cyangwa se njye n'abandi ntavogerwa ko ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi yabanje guhabwa ingurane ikwiye itegeko rikaza ryo muri bibiri na cumi na gatanu rikavuga ati ingurane ikwiye mu ngingo ya mirongo itatu na gatanu umuntu agomba kuyihabwa mu mafaranga cyangwa ubundi buryo bumvikanyeho umujyi wa kigali wo ubwawo ukaba ufite pozisiyo yo kwimura abantu ntawe ushingiye nta muntu n'umwe ushobora guhagarara amenya amaherezo ikibazo ijwi rya amerika yanabajije depite frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda uko abona iby'iki kibazo habineza anenga imigenzereze y'umujyi wa kigali muri iki kibazo cya nyarutarama murakoze icyo navuga cya mbere ni uko iyo mikorere ni imikorere idasanzwe y'uko ah, abantu baba baravuye mu buhuza ndetse bakananiranwa ikibazo ki- kigasubira mu rukiko nyuma yaho biba bigeze mu rukiko hagati bagiye gusoma umwanzuro igahagarikwa ah, n'umwe mu baburanyi noneho avuga ngo ashaka gusubira mu buhuza ni ibintu bidasanzwe rwose ntabwo eh, ubundi byakunze kubaho njyewe ku giti cyanjye nabifata nk'aho ari ukwivanga ah, mu kazi k'inkiko kubera ko ah, icyo gihe iyo abantu basubiye mu rubanza mwese muba mungana mbere y'amategeko umucamanza niwe uba uri mukuru nta kuntu wavuga noneho ku munota wa nyuma bagiye gusoma urubanza mwararangije kuburana ngo njyewe ndashaka ko tuba- twumvikana kandi mwararangije kuburana kuko igihe cyo kumvikana kiba cyararangiye aho nkabona ari ibintu bidasanzwe byari bidakwiye rwose gushyigikirwa ndetse eh, iyo mikorere nk'iyo iragayitse ikindi noneho kigayitse ni icyo kumva ko umuturage ya- yaba yarashutswe umushuka akabwirwa ngo bamubwiye ngo bagiye kumuha ngo z'ibihumbi bitatu eh, kandi bamutwaye ku mu biro by'akagari ko ari abategetsi barimo kubimubwira bakaza- bakaba bavuga ngo bateguye u rwanda kuko agomba gusinyaho Eh, nakomeje ndabikurikirana numva nabyo mu by'ukuri ari atari ibintu byo kwishimira ni ibintu byo bigawa umuntu yagaya kubera ko eh, bigaragara yuko umuturage eh, yashizeho kimwe- twavuga ko ikintu kimeze nk'igitutu kuba yarahamagajwe akagera ku kagari bakasanga papa babimwandikiye bakamubwira ngo sinya hano Ah, urumva umuturage wese usanzwe yagira ubwoba kandi nk'uko yabigaragaje yahise yandikira urukiko avuga rwose ko biriya bintu atabisinye ah, abishaka ndumva ibintu rwose bikwiye kugawa kandi bitu- tukabyamagana tukabaza imikorere nk'iyo ntabwo yagombye kubaho ku bwanyu se nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mwumva hagombye gukorwa iki bwana frank habineza ngewe ikintu eh, nashyigikira ni uko urukiko eh, rutagombye kugendera ku ku byo umujyi wa kigali wabisabye kubera ko icyo gihe biba bigaragara ko umujyi wa kigali ufite uri mu- munini kurusha umuturage abaturage ni ukuvuga ngo icyo mvuga ni iki mu mbere y'amategeko ababuranyi bombi barangana noneho niba umuburanyi umwe ashobora kuvuga ngo ntusome imyanzuro bagomba kuyisoma biga- bigaragaza nk'aho ari mu agaragaje ko akoresheje ububasha afite cyangwa se kuba yo kwivanga mu nkiko so icyo nasaba ni uko ni uko bavuze ngo bazabisubiramo urukiko bazongera ba- babisuzume neza Ah, mu gihe baba baba barimo kubisuzuma rwose numva ba- batagombye guha agaciro ah, ibintu byo kwivanga k'umujyi wa kigali mu rubanza baretse bagombye gukurikiza bagasoma imyanzuro noneho igikurikira kigakurikira tukamenya uh, urubanza rukava mu nzira depite frank habineza muri mu bantu bakurikiye iby'iki kibazo kiri no mu buhuza kugeza ubwo ubuhuza bamwe bunaniranye ubu ngubu bari bagiye gusoma imanza n'ubwo bazisubitse bakavuga ko bagomba kongera gupfundura bundi bushya nk'abantu mwagikurikiranye amaherezo y'ibi bintu uko bimaze imyaka iri gukabakaba muri itandatu bizagenda bite nk'abantu murebera rubanda mu by'ukuri uh, n'uwo muhuza twagiyeyo kumureba hariya ku rukiko rw'u nyamirambo turabonana turaganira turanabikurikirana tuza gusanga mu by'ukuri iby'umuhuza uh, yapropozaga uh, bariya baturage n'iby'umujyi wa kigali watangaga byageze aho bikagaragara yuko abaturage ba- ntayo bifuzaga ibyo umujyi waba- wabapropozaga numva yuko iyo etape y'ubuhuza yarangiye ntabwo wavuga ngo abaturage babasubiza mu buhuza baraburanye bararangije icyakurikiraho ni uko urukiko rwasoma urubanza kubera ko ntabwo abaturage wabashinjira ngo basubire mu buhuza kandi bara- barananiranye barananiwe kuhuzwa iyo etape by'umujyi wa kigali bababwiraga ba- barayirenze ntabwo basubira inyuma ibyo yaba bijya gusubiza inyuma ubutabera kandi muri prinsipe z'ubutabera harimo ivuga yuko ubutabera butinze nta butabera burimo ni ukuvuga ngo ubutabera bugomba kwihuta mu cyongereza bavuga ngo justice justice delayed is justice denied ni ukuvuga ngo iyo ubutabera butinze buba butahawe buba bwimanye ni ukuvuga ngo iyo ibintu bifashe umwaka umwe ibiri itatu ine itanu ngaho bitandatu nta butabera buba buki umuntu aba akitegereje aba amaze kugenda yi- yiyanga abona ko nta butabera buhari so nkumva yuko ko byari bigeze ku mwanzuro uwo mwanzuro watangwa ubutabera bugahabwa kuko nzi ko urukiko rwigenga rwose ntabwo bagombye kwemera kuvanirwa na n'undi muntu uwo ari we wese mbere mwari muhagaze ku ngingo yo kuvuga ngo amategeko akurikizwe uko yagombye gukurikizwa n'ubu niho muhagaze cyane rwose akurikizwe nk'uko ameze kandi abaturage barifuza ingurane yabo ikwiye Eh, kandi noneho bijyanye n'igihe aho bigeze kuko urumva ntabwo bahabwa ibintu bidakwiye ubu bintu byabazwe mu myaka itanu ishize urabona nk'ubu igiciro cy'isukari icyo gihe cyaguraga amafaranga igihumbi kiragura ibihumbi bibiri ibi byose bigomba gutekerezwaho ni icyo bita ingurane ikwiye ntabwo ari upfa ku- ku- kugira hariya umubare ibyo wishakiye babahe ingurane ikwiye amategeko akurikizwa nk'uko agomba gukurikizwa ijwi rya amerika ryifuje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu rwanda ku cyemezo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwafashe ntikivugweho rumwe ariko ntibyadukundira bwana arison mutabazi uvugira inkiko yadusubije ko adashobora kugira icyo atangaza ku manza zitarafatwaho ibyemezo gusa agira abaturage inama ko bagana ubugenzuzi bw'inkiko bakabafasha aho batumva inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none ngisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu yakigizemo ndetse namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo bya